murumva radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali no kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi ijwi rya amerika riravugira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri igisoro muri uganda turi kuri voice of muhabura kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni eugenia mukankusi basuhuza ikaze mwese kuri radiyo yanyu mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu burundi ejo kuwa kabiri nibwo hasojwe iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme twaratekanije ibikorwa bikuru bikuru novuga bizokorwa icya mbere ni ugukinga koshyira ingufu cyane mu gukinga ayo mabi uravye uburyo dusanzwe dufise ubushikiranganji uburyo leta isanzwe ishira muri ico gisata cyo kurwanya amabi afatiye ku gitsina uwo ni posien hatungimana umunyamabanga uhoraho muri minisiteri yo gushyigikirana no kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu burundi perezida felix tshisekedi wa kongo harashinja igihugu cy'u rwanda kuba kirimo gutuza abaturage bacyo mu bice bikomeje kugenda byigarurirwa n'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu mu ntara ya kivu ya ruguru abantu batari munsi y'ijana na mirongo irindwi na batanu barishwe abandi batari bake bakomereka mu bitero by'indege z'intambara byagabwe mu murwa mukuru wa sudani karitumu ejo kuwa mbere ejo bundi kuwa mbere n'ejo kuwa kabiri naho onu iravuga ko umubare w'abantu barwaye malariya ku isi biyongereye mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na gatatu ugereranyije n'umwaka wabanje ayo makuru hamwe n'andi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya mugume hafi amakuru yacu tuyahere kuhavugwa hirya no hino ku isi abantu batari munsi y'ijana na mirongo irindwi na batanu barishwe abandi batari bake barakomereka ni mu bitero by'indege z'intambara byagabwe mu murwa mukuru wa sudani Khartoum ku wa mbere n'ejo ku wa kabiri inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo ivyo bitero vyegetswe ku mugwi w'abasirikare bashaka kwiyonkorora kuri leta uzwi ku izina rya Rapid Support Forces RSF mu mfunyapfunyo abo bagwanyi bamaze igihe batana mu mitwe n'igisirikare ca leta ya Sudani mu ntambara imaze amezi mirongo ibiri igitero giherutse cabaye ku munsi wa mbere w'indwi igihe indege y'ingwano yarasa ibisasi mu isoko ryarimwo abantu benshi mu gisagara ca Kabkabiya kiri ku birometero ijana na mirongo umunani mu burengero bw'intara ya Darfur yo mu buraruko ico gitero cahitanye abasivili batari munsi y'ijana harimwo abapfasoni n'abana mu kindi gitero igisasi carashwe kuri bisi itwara abantu cisha abantu bose uko ari mirongo ibiri na babiri bari muri yo ni mu gihe mu kindi gitero gitandukanye abantu batari munsi ya mirongo itandatu na batanu bishwe mu gisagara ca omdurman kiri mu minwe y'igisirikare ca leta nk'uko vyatangajwe na buramatari w'umugwa mukuru khartoum ahmed Otman Hamza yongeye avuga ko abandi ijana bakomeretse muri ico gitero. Ku munsi wa kabiri urangiye umwaka wari wuzuye neza igisirikare ca leta gitanguye gutana mu mitwe bikomeye n'abo basirikare bashaka kwiyongora kuri leta bazwi ku izina rya RSF.
Inama rusange y'umuryango w'abibumbye kuri uyu wa gatatu yasuzumye ingingo isaba guhagarika imirwano bidatinze mu ntara ya Gaza. Nanone Fide Niyongabo.
bitegekanijwe kandi ko integuro y'ingingo y'inama rusange y'ishyirahamwe onu isaba ko abagizwe imbohe bose bari mu minwe y'abagwanyi bumbuye hamas barekugwa iyo nama rusange ya onu ikoranye indwi nkeya nyuma y'uko leta ya amerika yatoye guhakana ingingo nk'iyo mu rwego rwa onu rujejwe amahoro n'umutekano ku isi mbere yaho inama rusange y'ishyirahamwe onu yari yashigikiye akamo gasaba ko haba amasezerano yo guhagarika ingwano mu ntara ya gaza yamara ingingo zayo ntizitegerezwa gushirwa mu bikorwa nk'iz'urwego rwa onu rujejwe amahoro n'umutekano ku isi integuro y'ingingo yihwejwe kuri uyu wa gatatu isaba kandi ko abasivili b'abanyapalestina mu ntara ya gaza baronswa bidatevye kandi atanzitizi imfashanyo bakeneye kugira babeho ibiro vy'ishirahamwe onu bikurikirana ibibazo vyo gutabara abanyagihugu kuri uyu wa kabiri vyatangaje ko imfashanyo zari zigenewe akarere ko mu buraruko bw'intara ya Gaza zazibiwe mu kiringo c'amezi abiri abanyapalestina bari hagati y'ibihumbi mirongo itandatu na bitanu na mirongo irindwi na bitanu ntibashoboye kuronka ibifungurwa amazi amatara n'imiti
radiyo ijwi ry'amerika amakuru yacu arakomeje uh, amakuru yerekeranye n'ubuzima onu iravuga ko ni ishami rya onu ryita ku buzima wms riravuga ko iyi mibare y'abantu barwaye malariya ku isi yiyongereye mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu bikaba rero byerekanwa muri raporo y'iri shami ry'umuryango w'abibumbye rivuga ko umugabane w'afurika ari wo wazahaye kurusha ahandi iyi nkuru muragezwaho na diane ninazwe muri ico cegeranyo oms ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi rivuga ko muri rusangi abantu barwaye malariya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu bashitse ku miliyoni amajana abiri na mirongo itandatu na zitatu ugeranije n'ibitigiri vyo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu mwaka uheze hiyongeyeko imiliyoni cumi n'umwe z'abanduye icegeranyo ca oms cerekana ko ata ntambwe ziboneka zatewe mu rugamba rwo kurwanya iyo ndwara ihitana abantu benshi cane ku isi uko umwaka uta utashe aho malariya yahitanye mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ni ibihumbi amajana atanu na mirongo icenda n'indwi aba bangana n'abo yahitanye muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri benshi muri bo ni abana bo ku mugabane wa afurika bari munsi y'imyaka itanu nk'uko oms bandanya kubivuga mu cegeranyo cayo tedros adhanom ghebreyesus umuyobozi mukuru w'iryo shami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi aha akavuga ko ata muntu n'umwe yotegerejwe gupfa ahitanywe na malariya ati yamara iyo ndwara ibandanya kwica abantu baba ku mugabane wa afurika kurusha ahandi cane cane abana bakiri bato n'abapfasoni bibungenze ibitigiri vy'abantu barwaye n'abahitanywe na malariya vyari vyaragabanutse cane hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yamara kuva ico gihe intambwe zari zimaze gutegwa zarahagaze mbere ibintu biranasubira inyuma cane cane mu gihe c'ikiza ca kovide ya cumi n'icenda
radiyo ijwi ry'amerika amakuru yacu turayasoreza mu burasirazuba bwo hagati inama rusange y'umuryango w'abibumbye kuri uyu wa gatatu yasuzumye ingingo isaba guhagarika imirwano bidatinze mu ntara ya gaza nanone fide niyo ngabo aragarutse
alo
fideli wadubwira uko bihagaze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ndibaza ko fideli atarimo kutwumva neza ubwo reka tuze kubagezaho ayo makuru mu biganiro byacu bitaha ariko aya makuru hamwe n'ayandi mushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ku mbuga zacu zitandukanye nazo mwazisura yutube instagram na facebook ni vewa radiyo yacu noneho tunyarukire mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi ejo kuwa kabiri hasozwe iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme minisiteri ifite gushyigikirana n'uburenganzira bwa muntu mu nshingano zayo yatangaje imigambi mikuru izashyirwa imbere mu kurwanya iryo hohotera ririmo no gukumira amabi gukurikirana byihuse abahuye n'ayo mabi n'ibindi inkuru mugezwaho na Thierry Vendayishimiye uri i Kigali mu Rwanda naho hari intambwe yatewe mu bijanye no kurwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina mu Burundi haracara agahaze nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganji bujejwe gushigikirana no kubahiriza agateka kazina muntu mu gusozera iminsi cumi n'itandatu yari iheze mu isekeza ryo kurwanya amabi afatiye ku gitsina ubwo bushikiranganji busaba abakorewe amabi kwitura inzego zibatunganiriza hakiri kare ibimenyetso bitarazimangana Posiye hatunga imana ni umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bwo gushigikirana
nibyo twege muri uwo mugambi muri icyo gitabo twaratekanije ibikorwa bikuru bikuru novuga bizokogwa icambere no gukinga tuzoshira twoshira ingufu cyane mu gukinga ayo mabi ugira kabiri tuzoshira ingufu cyane mu bijanye no gushigikira abazoba bahuye n'ayo mabi tani nubwo icya gatatu nuvuga ni ugukurikirana rero ibikorwa biri muri uwo mugambi bazofashanya na leta mu gushyira mu ngiro uwo mugambi Hatungimana avuga kandi ko izindi ntambamyi zihari zirimo uburyo buke bwo gushira mu ngiro uwo mugambi wo kurwanya amabi afatiye ku gitsina uravye uburyo dusanzwe dufise mu bushikiranganji uburyo leta isanzwe ishira muri ico gisata co kurwanya amabi afatiye ku gitsina intambamyi nyamukuru tubona ijanye no kuronka uburyo bwo gushira mu ngiro ivyo bikorwa vyose biri muri uwo mugambi muri iyo ntumbero yo gusozera iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi afatiye ku gitsina n'agateka kazina muntu umugwi ujejwe agateka kazina muntu mu burundi senidh umenyesha ko agateka kazina muntu kubahirijwe n'ahatavyera ngo de anakerenzo habonayo ni cegera c'umukuru w'umugwi senidh ujejwe agateka kazina muntu mu burundi muri rusangi twebwe turavuga yuko agateka kazina muntu kifashe neza mugabo byose senidh ntiyovuga ngo birera de uyu mukenyezi nawe yavuganye n'ijwi rya amerika hakaba anasanzwe akurikiranira hafi ibijanye n'agateka k'umukenyezi n'umwigeme mu burundi nawe yemeza ko amaba afatiye ku gitsina agenda agabanuka ariko akanavuga ko hari ibisata bimwe bimwe bibangamira agateka k'umukenyezi n'umwigeme ikintu gisigaye cyo gukoreraho ni igihe haba mu ngo ngo canke mu kazi umukenyezi ahohoterwa kubera igitsina ciwe bakamugaya ko adashobora gukora akazi kiwe gutyo cyangwa mu rugo ugasanga umuryango uramugaya kubera n'umukenyezi mu kazi usanga hariho abashefu b'abagabo bahohotera abagore kubera babanza ibyo no kuryamana cyangwa guca umugabo nabyo birahanwa ubunye birahanwa n'amategeko iyo uyo mukenyezi ashoboye kubyerekana yuko aricyo yahowe ubushikiranganji bujejwe gushigikirana bumenyesha ko amashengero n'amadini bifise uruhara runini mu kurwanya no gukumira amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme mu kubigisha bagafata iya mbere mu kuyagwanya bakigishwa kubana neza n'ibindi ku bijanye no kumenya ibitigiri by'abantu bakorewe amabi afatiye ku gitsina yaba umugujejwe agateka kazi na muntu sen idh ndetse n'ubushikiranganji bujejwe agateka kazi na muntu mu burundi bose bavuga ko ibitigiri bibandanya kongerekana ariko akaba atanga itigiri nyezina kizwi ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane niho hatangujwe icese isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amaba akorerwa abakenyezi n'abigeme ku civugo kigira kiti twerekeza ku myaka mirongo itatu y'umugambi w'i beijing tuje hamwe dutuze amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme thierrive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali tusikilize sauti ya amerika ielewe ielewe
mu ijambo yagejeje ku benegihugu kuri uyu wa gatatu perezida felix tshisekedi wa repubulika ya demokarasi ya kongo yashinje igihugu cy'u rwanda kuba kirimo gutuza abaturage bacyo mu bice bikomeje kugenda byigarurirwa n'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu tshisekedi yongeye gushimangira ko u rwanda ari rwo ntandaro y'ibibazo byose muri kongo inkuru mugezwaho na jimmy shukrani bakomera nyuma y'amezi icumi umukuru w'igihugu arahiriye kuyobora kongo kuri manda ya kabiri cisegedi yongeye kugeza ijambo rye ku banyagihugu mu gihe cy'amasaha abiri ari imbere y'inteko nshingamategeko na sena umukuru w'igihugu yagarutse cyane ku bibazo byaranze uyu mwaka yatangiriyeho manda ye ya kabiri aho yari amaze kugirirwa icyizere cyo kuyobora kongo atangira ijambo rye perezida cisekedi yumvikanishije ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka hari byinshi byakozwe ku bw'inyungu za rubanda rugufi aha umukuru w'igihugu yavuze nko kuba yarashoboye kwegereza abaturage ibikorwa remezo mu bice bitandukanye aho byari bigoye kubikora muri manda ye ya mbere mu ijambo rye perezida cisekedi yumvikanishije ko atangira manda ye ya kabiri yahuye n'imbogamizi nyinshi ziganjemo ahanini umutekano muke mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo aho ingabo za kongo faridese zikomeje guhangana n'imitwe irwanya ubutegetsi cisekedi yumvikanye yongera gushimangira ko u rwanda rukomeza kugira uruhare mu kaga abaturage barimo gucamo byatumye ababarirwa mu mamiliyoni bava mu byabo aha arashinja u rwanda kuba rutuza abaturage barwo mu bice bitakibarizwamo abanyekongo muri teritwari za rucuru na masisi mu ntara ya kivu ya ruguru au-delà des déplacements massifs de population
uretse kuba abaturage bacu barimo guhunga bava mu bice biberamo intambara bakajya mu nkambi z'impunzi aho bari gucamo ubuzima bugoye ikigaragara ni uko ingabo z'u rwanda ziyita M23 zirimo gufata abaturage b'u rwanda zikabazana mu bice bya teritwari ya masisi rucuru n'ahandi bamaze gufata icyo ni ikibazo gikomeye cyane ku busugire bw'igihugu cyacu ntabwo rero dushobora kwemera ibyo bikorwa bisuzugura abaturage bacu ahubwo natwe tugomba tugomba gushaka igisubizo vuba na bwangu mu kurengera abaturage bacu nécessitant une réponse urgente et coordonnée.
avuga ku ngaruka z'intambara umukuru w'igihugu yasobanuye ko abantu babarirwa muri za miliyoni batakaje ubuzima bwabo abandi bahunga ibyabo kuri we kugeza ubu abana basaga miliyoni enye bakurira mu ntambara ntibabone uburyo bakurikirana amasomo yabo aha yumvikanishije ko ibyo bihangayikishije cyane kubera ko bishobora kugira ingaruka zikomeye ku rubyiruko rw'ahazaza ubu rurimo gukurira mu bice byiganjemo intambara n'umutekano muke kuba ibice byo mu burasirazuba birimo umutekano muke Tshisekedi yavuze ko nabyo bigira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'igihugu cyane ko ubu Kongo itakibona inyungu ku mabuye y'agaciro yavuze ko ubu bacukurwa n'abarwanyi b'umutwe wa M makumyabiri na gatatu umukuru w'igihugu yavuze ko serivisi za leta zishinzwe kubungabunga umutekano zirimo gukora ibishoboka mu kurwanya M makumyabiri na gatatu gatatu kimwe n'indi mitwe ihungabanya ukwishyira no kwizana ku baturage bo mu ntara zo mu burasirazuba bw'igihugu nubwo umukuru w'igihugu yatanze icyo cyizere cyo gukora ibishoboka amahoro akagaruka mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bamwe mu baturage bavuga ko amagambo ye ntacyo ashobora guhindura ku buzima barimo gucamo umwe muri bo ni bwana clovis nzanana umuturage wo mu mujyi wa goma avuganye n'ijwi ry'amerika amasezerano ye uko agiye ku media akizeza abaturage ko azakora bino na bino ntabikore kuri buno rero twabaye desespere kuva yatwara nta kintu yari yadukorera ngo twishime muri make twararushe n'amasezerano ye ku bindi bireba imiyoborere y'igihugu umukuru w'igihugu yagarutse kandi ku kibazo cyo guhindura itegeko nshinga avuga ko ubu ari kimwe mu byihutirwa kurusha ibindi leta iteganya gukora
inshuti bavandimwe mbibutse yuko umwaka wa mbere wa manda yanjye waranzwe n'ibibazo byinshi kandi bikomeye cyane muri ibyo bibazo rero kuba dufite itegeko nshinga ritubahiriza ubuzima bw'abanyekongo nabyo ni mu bibazo nakomeje kugenda ndwana nabyo niyo mpamvu mbahamagarira mwese ko dutahiriza umugozi umwe iri tegeko nshinga tukarihindura kandi ibyo bigomba gukorwa vuba na bwangu ngaho rero twese dufatanye mu kureba icyaduteza imbere cyane cyane dushyiraho amategeko mazima
naho ku baturage bamwe babona ko kwihutira guhindura itegeko nshinga ry'igihugu hari abasanga umutekano muke ushobora kuzabangamira kuba byashyirwa mu bikorwa biremerewe ariko ntubigombya kubaho mu gihe y'uko hari akarere karimo imigwano ni ukuvuga y'uko nimba ashaka gushanja konstitusiyo izi ntambara arebe ukuntu yazirangiza nta kuntu yashanja konstitusiyo hariho intambara akivuga ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo umukuru w'igihugu ntiyibagiwe ku buyobozi bwa gisirikare ubwo yashyizeho agambiriye kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro yose ikorera mu burasirazuba ntacyo perezida Tshisekedi yavuze ku rugendo azagirira muri angola aho azahura na mugenzi we w'u rwanda paul kagame baganira ku mutekano mu burasirazuba bwa kongo gusa yumvikanye ashimira umuhuza perezida wa angola joao gonzalve lorenzo ku murava bakomeje kugira mu gukemura amakimbirane y'intambara muri repubulika ya demokarasi ya kongo jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu birakomeje tubabwira ariko ko u rwanda ntacyo rurasubiza ku byo perezida Tshisekedi arushinja umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda madame victoire ingabire umuhoza yahawe igihembo uh, liberal international freedom prize cy'umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane philippe benion visi perezida w'akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango liberal international aganira n'ijwi ry'amerika kuri mikoro y'umunyamakuru peter cloti yavuze ko igihembo gihabwa abantu baharanira indangagaciro zo kwishyira ukizana uburenganzira bw'imitekerereze uburenganzira bwa kiremwamuntu demokarasi ubutegetsi bwubahiriza amategeko n'amahoro yavuze ko abahawe icyo gihembo bagomba kugira uruhare mu kwimakaza amahoro mu gihugu cyabo no mu karere batuyemo mugenzi wacu venuste nshimiyimana yavuganye na madame victoire ingabire umuhoza wahawe icyo gihembo amubwira uko yacyakiriye n'uko azagikoresha mu kwimakaza amahoro annual prize. We award it uh, this time every year iki ni igihembo ngarukamwaka tugitanga mu gihe nk'iki buri mwaka tukagira impirimbanyi mu kurengera demokarasi ahantu runaka ku isi kandi ubusanzwe dutoranya umuntu dutekereza ko iki gihembo gishobora gufasha mu kurengera demokarasi ku nyungu rusange zagutse rero mu mpera z'icyumweru gishize twari santiago muri shiri mu nteko rusange ngarukamwaka bikaba byarasabwe n'akanama kacu gashinzwe uburenganzira bwa muntu ko yahabwa iki gihembo kikaba cyaratanzwe ku wa gatandatu
bimwe mu byo mwahereyeho mumuha iki gihembo ni ukugendera ku ndangagaciro zo kwishyura ukizana uburenganzira bwa kiremwamuntu demokarasi ubutegetsi bwubahiriza amategeko ariko abamurwanya bavuga ko yubahutse amategeko inshuro nyinshi mu rwanda bikaba ari nabyo byamuviriyemo ibibazo afite magingo aya
Um, and and it's a question of whether Rwanda
uramutse urebye ku bujurire bwe ni ikibazo cyo kumenya niba mu rwanda hari ubwisanzure muri demokarasi cyangwa se budahari nkaba ntekereza ko ikibazo niba yararenze ku mategeko yo mu rwanda hakwibazwa niba ayo mategeko ubwayo atarakorewe kubuza abantu kugira uruhare mu bikorwa bya demokarasi hanyuma nkatekereza ko ikintu duha agaciro tuvuge nk'uwaherukaga guhabwa iki gihembo yari yarakatiwe gufungwa imyaka makumyabiri n'ibiri n'ubutegetsi bwa putine azizwa kutavuga rumwe nawe uwo ni vladimir karamaroza wagihawe umwaka ushize rero icy'ingenzi tugenderaho ni ukuba harabaye guhagarara kuri demokarasi no kuyiteza imbere
navuganye na Victoire Ingabire umuhoza wahawe icyo gihembo ambwira uko yacyakiriye n'uko azagikoresha mu kwimakaza amahoro cyanshimishije cyane kuko bigaragara ko urugamba ndiho rujyanye n'ubwisanzure n'iterambere kuri bose mu gihugu kigendera ku mategeko ari urugamba rwakiriwe neza mpamvu nabiherewe igihembo ariko igihembo sinjye wagihawe gusa ni igihembo cy'abanyarwanda bose kuko nifuza ko twese abanyarwanda nyine urwo rwanda twarwubaka mu bwisanzure no mu iterambere rigera kuri bose mboneho umwanya wo gushimira abambaye iki gihembo kuko bahaye agaciro ibikorwa dukora abatanze igihembo bavuga ko abagihawe bagomba kugira uruhare mu kwimakaza amahoro mu gihugu cyabo no mu karere batuyemo wowe ibyo uzabikora ute n'ibyo nkunze kubikora nta nubwo ari ubu nzabikora nsanzwe mbikora cyane cyane nsaba ko twa amahoro byagaruka mu karere kose k'ibiyaga bigari muri aka kanya ndetse mbona no guha iki gihembo kugitura abadamu bo mu burasirazuba bwa kongo abafatwa ku ngufu abana babayeho mu buryo bubi cyane nzakomeza kubavuganira no gukomeza gusaba ko amahoro yagaruka mu karere k'ibiyaga bigari cyane nimakaza ko ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari twagombye kubana mu mahoro tugashyira imbere umutekano kuri buri muturage w'igihugu kuri buri gihugu tugashyira imbere ubuhahirane mu by'ubukungu butuma imibereho myiza y'abaturage bari mu gihugu cyo mu karere k'ibiyaga bigari babaho neza mu bwumvikane no mu mahoro mu kanya bavugaga yuko iki gihembo atari icyawe gusa ko n'igihembo cy'abanyarwanda abanyarwanda bo bazagishunaho bate bazabonaho iki icyo bazabonaho ni uko nzakomeza guharanira ko igihugu cyacu kiba igihugu kigendera ku mategeko ku buryo umunyarwanda wese amategeko amurengera ndetse n'igihembo ntashobora no kwibagirwa gutura abavandimwe twafatanyije muri uru rugamba bakaba batakiri muri ubu buzima bamwe bakaba barishwe abandi twaba baraburiwe irengero ndetse hakaba hari n'abafunze icyo gihembo ni icyabo bose kuko urwo rugamba ntabwo ndiho njyenyine twese turafatanyije Victoire Ingabire umuhoza umuyobozi w'ishyaka darfa umurinzi ndagushimiye cyane kuba aka kanya uhaye ijwi ry'amerika yego namwe murakoze
radiyo yanyu ijwi ry'amerika ibiganiro byacu birakomeje nk'uko mubyiyumviye muri ako kazi ki ni amakuru yerekeranye n'imikino ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru fifa kuri uyu wa gatatu mu ikoraniro ryayo ryabereye i Zurich mu Busuwisi ryemeje ko igihugu cya Arabia Saudite aricyo kizakira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka wa bibiri na mirongo itatu na kane turabibwirwa na Fide Niyongabo Fide uratwumva ndabumva yego tubwira uko bihagaze
nibyo mu ikoraniro ryabaye kuri uyu wa gatatu i Zurich nk'uko ubivuze mu Busuwisi ikoraniro rya fifa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi arabiya sawudite yemejwe ko ariyo kwakira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane arabiya sawudite cyari icyo gihugu cyonyine cyari cyasabwe kwakira icyo gikombe ingingo y'ishyirahamwe fifa yabereye hamwe n'iyo kwemeza ko ibihugu bya Espagne Portugal na Maroc bizokwakiranira hamwe igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu abategetsi b'ishyirahamwe fifa n'abarabiya sawudite batangaje ko kwakira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane bizo kwihutisha ihinduka ry'ibintu harimo uburenganzira kurushiriza bw'abapasoni n'abakenyezi mu kiringo uh, cyo kurondera kwemera arabiya sawudite kwakira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane ishyirahamwe fifa ryaremeye gusuzuma mu buryo bugereranye inyifato y'icyo gihugu ku bijyanye n'agateka ka muntu inyifato y'icyo gihugu yaranebaguwe n'abatari bake muri uyu mwaka mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu arabiya sawudite itegekanya gukoresha imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari agenewe imigambi y'inyubako ijyanye n'igikombe cy'isi yose yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane yego fidel urakoze wanavuganye kandi na steve ziderek ndizeye umuhanga mu byerekeranye n'imikino uri mu gihugu cya suwede aravuga uko yakiriye iyo ngingo ya fifa niba hari igitangaje kuri iyo ngingo iyo ngingo ntitangaje na buhoro buhoro kuko biraboneka yuko hari haciye imyaka nk'itatu ine bizwi kandi biboneka yuko biriko birategurwa na cyane cyane biboneka yuko ishami ry'umupira w'amaguru ku isi fifa rishigikiye cyane icyo gihugu cya arabiya sawudite nibyo igitangaje ni uko mu myaka ibiri iheze igikombe cy'isi yose cyaheruka gukinirwa cyabereye kuri uwo mugabane nyine wa aziya mu gihugu cya katare ariko rero hari hakwiye guhanwahanwa icyo gikombe ku migabane itandukanye ibyo rero byarashyizwe ku mugaragaro yuko mu bihumbi bibiri na mirongo itatu ryari ryo rya mbere igikombe cy'isi yose gikiniwe ku migabane ibiri iyo nayo yari umugabane wa afurika n'umugabane wa buraya ariko rero mu nyuma ku munota wa nyuma imbere y'uko ubu bemeza ibihugu bizokwakira icyo gikombe cy'isi yose fifa icayongeramo ibihugu byo muri amerika y'amajyepfo ibyo rero bikaba byatumye rero umugabane wa biboneka yuko mu gikombe kizokurikira mu bihumbi mirongo itatu na kane biboneka yuko umugabane wa aziya ushinzwe imbere kandi ushigikiwe kandi byaraboneka yuko icyo gihugu cyari kimaze iminsi kiriko kirabyerekana mu gutegura amahiganwa atandukanye mu kujyana abakinnyi bakomakomeye mu mahiganwa yabo kwakira inkino zo mu bihugu bitandukanye bikomeye mu by'umupira w'amaguru za super coupe zo ku mugabane wa buraya zikajya kubera arabiya sawudite super coupe yo ku mugabane wa afurika ikajya gukinirwa naho ku bane bagura icyo gihugu ku nyifato yacu ku bijyanye n'agateka ka muntu ku bijyanye n'ikingirwa ry'ibidukikije bane bagura n'ishyirahamwe fifa bavuga ko ubu ryiruka inyuma y'amafaranga ritaraba ibyerekeye inyifato nk'iyo mu gihe rifata ingingo yo kugena igihugu kwakira igikombe cy'isi yose mubona bavuga busema oya ntibarira busemana buhoro buhoro kuko inyuma y'aho katare yakiriye inkino z'igikombe cy'isi yose zaheruka ibihugu bimwe bimwe na bimwe byo ngaho iburaya bikoma induru ibihugu byo ku mugabane wa aziya bimwe bimwe bivuga yuko abantu babo bari mu bihugu bya katare bamerewe nabi mu bihugu bya arabiya sawudite bafatwa nabi nibaza rero yuko byasa rero niwabaye umugenzo yuko fifa idakurikira ineza abanyagihugu canke ikurikizwa ry'amategeko n'ubwigenge bw'abantu ahubwo bakurikira amafaranga kuko urabye byinshi mu byo icyo gihugu cya arabiya sawudite uyu munsi kiriko kiragirizwa nibyo usanga n'igihugu cya katare cyakiriye inkino zo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri wasanga kiriko kiragirizwa ibyo rero nibaza rero yuko bisa n'ibiriko biramenyerwa kandi biranaboneka yuko ari fifa na cyane cyane uwirongoye umushinga Gianni Infantino biraboneka yuko amaze kwikomeza kandi no kunga ubucuti budasanzwe n'ibyo bihugu usanga bizwi yuko byubatse amazina mu bijyanye n'iby'amafaranga mu kurangiza muri make arabiya sawudite iravuga iki irerekana ingene izotegura icyo gikombe ko izotegura igikombe cy'akataraboneka ntibitangaje ku bwanyu kubera uburyo icyo gihugu gifise oya ntibitangaje na buhoro buhoro kuko amafaranga barayafise kandi iyo ufise amafaranga ibintu byose bishoboka na cyane cyane ku bijyanye n'ubuhinga bwa none usanga ibyo bihugu bimaze kugera kure ibyo rero nibaza yuko dushobora kuzosubira kubona inkino z'igikombe cy'isi yose nziza kuko naho katare yakira igikombe cy'isi yose ibihugu bimwe bimwe bisemerera biraboneka yuko hari urundi rwego inkino z'igikombe cy'isi yose zageze ko ibyo rero ugasanga rero mu myaka cumi iri imbere arabiya sawudite irashobora kuzoba igeze kure cyane ndabashimiye cyane cyane naha dusoreje amakuru yacu mwakoze cyane kudutega amatwi ku buhanga bw'ibyuma jumbe hamza na nadia taha niwe wamfashije gutuma amajwi abageraho ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro ya eugenia mukankusi mukomeze kugira ibihe byiza